Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitiikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa immoo waajjirri bulchiinsa magaalaa Addigiraat kan naannoo Tigraayitti argamu murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuun dhuunfatame jedhamu. haala waraanni raashiyaa fi yuukireen gidduu dhaabbachuu danda'u irratti hooggantoonni yuunaayitid isteetsii fi yuukireen saawud arabiyaatti marii jalqabuu isaanii dilbata dabarsine kana abbaan gadaa booranaa 72ffaan baallii fudhachuu fi kanneen biroos isin biraan geenya hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
gareen adda bilisummaa uummata tigraay kan dooktar dabratsiyoon gabra mikaa'eliin durfamu balbala waajjira kantiibaa magaalaa adigiraat humnaan cabsuun to'achuunsaa gabaafamee jira kunis kan ta'e humnootiin nageenya waajjirichaa cabsanii kantiibaa garee dooktar dabratsiyoon irraa ta'an seensisuu isaaniin akka ta'e itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina tigraay gama bahaa obbo kiiduu gabratsaadiq sagalee ameerikaaf ibsanii jiru har'a waajjira kantiibaa kaseenaan obbo radaay gabra balbala cabsinee hin seenne uummatatu kantiibaan uummataan filatame haa seenu jechuun waan hiriiree dhufeef gara waajjirichaa seennee jedhaniiru. oduu biraan bulchaan yeroo kan bulchisa naannoo tigraay obbo geetaachoo raddaa ajajoota olaanoo kan raayyaa tigraay sadii hojii dhaabsisanii jiru guyyaa kaleessaa xalayaa obbo geetaachoo raddaa irratti mallatteessaniin meejar jeneraal yohaannis waldagiyoorgis meejar jeneraal maashoo bayyanaa fi birgadeer jeneraal migbaay haayile hojiirraa dhaabsifamuu isaanii ibsee jira murtii kanas gareen dooktar dabratsiyooniin hoogganamuu fi waajjirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo tigraay mormuusaa mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
oduu keenya itti aanuun immoo hojiiwwan moodeliingii fi beeksisawwan garaagaraa hojjechuutiin keessumaa ammoo uffata aadaa oromoo beeksisuutiin marsaalee hawaasaa irratti kan beekamtu shamarree qananii addunyaa lubbuun darbuun gara baafame shamarree qananiin halkan edaa mana jireenyaa isaanii magaalaa finfinnee kutaa magaalaa lammii kuraa ollaa ayaat jedhamuun beekamutti lubbuun ishee darbuu namni maatiitti dhiyaatu kan maqaan akka eeramu hin feene sagalee ameerikaaf mirkaneessee jira shamarree qananiin. jaalallee jaalallee aartist beekamaa Andu'aalam Gosaa akka turtee fi gaa'ela seeraan mirkanaa'e qabaachuu baatanis waggaa sadiif mana tokko waliin jiraataa akka turanii fi hariiroo isaanii kanas maatiin isaanii quba qabaachuu namni kun dabalee nuuf ibseera. Sababa kanaanis aartist Andu'aalam Gosaa gaaffiif barbaadamee harka poolisii magaalaa Finfinnee akka jirus namni kun dubbateera. dhimma kana kan gaafanne hoogganaan quunnamtii uummataa poolisii bulchiinsa magaalaa finfinnee inspeektar maarqos taaddasaa ammatti dhimmicha irratti yaada kennuun akka hin danda'amne sagalee ameerikaaf himanii jiran reeffi shamarree qananii addunyaa har'a ganama hospitaala minilikitti erga qoratameen booda guyyaa naannoo sa'aatii sagaliirraa kaasee gara mana obboleettii ishii kan magaalaa sulultaatti argamutti geeffamu namni sagalee ameerikaaf odeeffannoo kenne kun himeetii jira. gara gabaasa kana kan nu biraan ga'e gabaasa keenya haaraa beekaa atoomaati gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo namoonni meeshaa hidhatan kibxata har'aa soomaaliyaa waaltaa magaalaa balaaduweenii keessatti hoteela manguddoonnii fi naannoo namoonni qondaaltonni mootummaa keessatti wal ga'anii turan weeraranii jiru marsanii turuun kan itti fufe akkuma jirutti ta'e namoonni ijaan arganii fi firoottan namoota rooyitarsitti akka himanitti yoo xiqqaate namni shan ajjeefamuu oduun amma nu dhaqqabees ibseeti jira jaallanneen dabalataan nutti himti.
miseensi seera tumtoota federaalaa baladoowwan irraa dhufan daahir aamin jeesuwoo akka jedhanitti haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni afur ajjeefamu garuu ammallee miidhaa irra ga'e lakkaa'aa jirre jedhan gareen hidhattoota islaamaa al-shabaab ibsa kenneen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan namoota kudhanii ol ajjeesuu ibseera al-shabaab soomaaliyaa keessatti mootummaa kuffisuu fi bulchiinsa ofii hundeessuuf akkasumas bulchiinsa seera sheeriyaa hojiirra oolchuuf yaaluun mootummaa biyyattii raafamaa ta'e irratti haleellaa boombii fi qawwee itti fufiinsaan gaggeessaa jira. jalqaba dhoohinsa guddaa itti aansee dhukaasa qawwee dhageenye achiis booda dhoohinsi biraa dhaga'amee jedha abbaan qabeenyaa suuqii haleellaa kana arge alii suleemaan loltoonni mootummaa fi warri qawwee hidhatan yeroo walitti dhukaasanitti kutaaleen hoteela qaahiraa hangi tokko gara caccabaa dhagaatti jijjiiramuusaa suleemaan dubbataniiru ragaan biraa naannoo hoteelichaa jiraattu haliimaanuur akka jettetti. marsanii turuun kan itti fufe ta'ee waan jiruuf dhukaasi darbee darbee ni dhaga'amaa jetteetti.
oduu keenyatti aanuun gara sudaan kibbaatti kan deemnu muddamsi hammaatuyyuu magaalaa galma mootummaa sudaan kibbaa juubaa keessaa humnootiin addaa bobbaafamu yuugaandaan beeksiftee jirti.
hoogganaa waraana ugaandaa kibxata harraa akka jedhanitti biyyi isaanii humna addaa magaalaa juubaa keessatti bobbaasuun nageenya magaalattii eeguuf jedhan kunis muddamsa pireezidaan saalvaakirii fi ittaanaa isaanii duraanii riik machaar gidduu jiru. wal waraansa siviilotaa yookaan namoota nagaa akka hin deebifneef sodaa uumame irratti jedhameera mootummaan saalvaakiir ministeerota lamaa fi qondaaltota waraanaa olaanoo hedduu. machaar waliin michuu ta'an erga to'annaa jala oolchanii booda guyyoota darban keessa sudaan kibbaa kan oomisha boba'aan beekamtu keessatti waldhabdee guddaan dhufeera. ergasiyaas ministeerota to'annaa jala turan keessaa tokko gadhiifamaniiru hidhaan juubaa keessaa fi walitti bu'iinsi lubbuu namaa galaafate kan naannoo magaalaa gama kaabaa naasiir jedhamtu keessatti uumame waliigaltee nageenyaa bara 2018 tolfame rakkoorra akka buuseetti ilaalamaa jira. waliigalteen sun wal waraansa siviilotaa waggoota shaniif humnoota kiirii fi machaaritti amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffame kan lubbuu namoota kuma dhibba afuriitti dhiyaatan galaafatee balaaf saaxile kan xumursiise ture hoogganaa waraana ugaandaa muhoozii. keenguurbaa akka jedhanitti guyyoota lama dura humnoonni addaa kan keenya juubaa eeguuf seenaniiru jechuudhaan wiixata halkan kibxata har'aatti bari'u walduraa duubaan ex irratti barreessuun maxxansan nuti waraanni yuugaandaa pireezidaantii sudaan kibbaa tokko kabajamoo saalvaakiir qofaaf beekamtii kenninaa tarkaanfiin isaan irratti fudhatamu kamiyyuu ugaandaa irratti waraana labsuudha jechuudhaan barreeffama biraas baasanii jiran.
qondaaltonni yuunaayitid isteetsii fi yuukireen kibxata har'aa saawud arabiyaa keessatti marii kan jalqaban yoo ta'u gareen yuukireen karoora dhukaasa dhaabuu hanga tokko raashiyaa waliin ni dhiyeessiti jedhameeti eegama.
karoorri yuukireen kun haleellaa misaayilaa fageenya dheeraa dhaabuu fi waliigaltee galaana gurraachaa of keessaa qaba. pireezidaantii yuukireen volodimir zelenskii walgahii kibxataa har'aa gaggeeffame irratti kan hin hirmaanne yoo ta'u yuukireeniin bakka bu'uudhaan hoogganaa waajjira mootummaa yuukireen andree yaarmaak ministeerri dhimma alaa yuukireen andirii sibiha ministeerri ittisaa ruustem emiroovii fi ajajaa waraanaa paavloo paalisan bakka bu'anii jiru. yamaak walga'ii kibxata har'aa jalqabuusaa dura gaazexeessotaaf akka himanitti yuukireen nagaa galmaan ga'uuf waan hundumaa gochuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru yuukireen wabii nageenyaa barbaaddii jedhamuun kan gaafataman yermaark deebiin isaanii eeyyee kan jedhu yoo ta'u yuukireen raashiyaan weerara ishee gonkumaa akka irra hin deebine mirkaneessuu akka barbaadu dubbataniiru. ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi maarko ruubiyoo fi gorsaan nageenya biyyoolessaa maayik waals jila ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u pireezidaant doonaald tiraamp waraana jalqaba bara 2022 raashiyaan yuukireen irratti weerara guutuu raawwatte saffisaan xumursiisuuf maanguddummaaf ilaaluuf dhiibbaa taasisaa jiran. ruubiyoon wiixata kaleessaa akka jedhanitti ameerikaan gargaarsi yuukireeniif kennamu dhaabbachuu sana furuuf abdii qabdi.
gareen ijaarsaa fakkii guddaa jechoota black lives matter jedhu kan daandii waayit haawusitti dhiyoo ta'e tokko irratti barreeffame wiixata kaleessaa haquu jalqabaniiru.
kunis kantiibaan magaalaa waashintan mureel baawusar doorsisaa fi giddu seensa pireezidaant tiraampiif koongirasa riippaabilikaanotaan to'atame dhiyeessan ofirraa faccisuuf yaalaa yeroo jiranitti baawusar torban darbe waltajjii hawaasummaa eeks irratti jijjiirama kana akeekuun akkas jechuun barreessaniiru. barreeffamni daandii irratti barreeffame kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman kakaasee magaalaan keenya yeroo dhukkubbii keessa turre san akka keessa dabartuuf gargaareera amma garuu giddu seenummaa koongirasii hiika hin qabneen yaadaan qabamuu hin dandeenyu dhiibbaa hamaa hojii federaalaa hir'isuu mudate yaaddoo keenya lakkoofsa tokkoffaa ta'uu qaba jedhaniiru tarkaanfiin kantiibaa kun erga pireezidaanticha aangoo qabatanii fi riippaabilikaanonni koongirasa keessaa irratti yeroo jalqabaaf jijjiirama yaadaa qaban agarsiisee jira deemokiraatotarraa akka ta'an baawusar barreeffama kana akka hojjetamu yeroo sana ajajuudhaan maqaa black lives matter plaza jedhamee moggaasan kunis mormii diddaa uummataa waxabajjii bara 2020 gaggeeffameen ture gama kaaniin guyyootaaf mormii jeequmsaan guutame kan poolisiin magaalaa minneapolis joorji filooyid irratti ajjeechaa raawwateen sana booda ture kan kun gaggeeffame. paawuzer mormii kana akkaataan itti ibsan kallattiin tiraamp waliin wal dhabdee keessa galcheeraan pireezidaantii yeroo sanaa baawuzer magaalaa ishee to'achuu dhabuu ishee himuudhaan aangoo ofii fayyadamuudhaan kutaa poolisii magaalaa gudditti akka to'atan doorsisaa turan sanas hin hordofne garuu eejansii hedduu kan ofii heelikooptaraan mormitoota sodaachisuuf lafatti dhiyaatanii akka balaliisan labsanii turan.
oduu keenya itti aanuun immoo yuunivarsiitii hawaasaatti hojjettoonni baay'inni isaanii dhibba saddeet ta'u kan gurmaa'uun yuunivarsiiticha keessatti hojjetan sababa gaaffii daballii miindaa gaafanneef hojii keenyarraa dhorkamneera jechuun sagalee ameerikaatti himan namoota kanneen keessaa tokko waggoota 15 darbaniif yuunivarsiiticha keessa hojjechaa turu kan dubbatan obbo yohaannis abdoo miindaa ga'aan waan nuuf hin kaffalamneef mootummaan akka biyyaalessaatti daballii miindaa hojjettootaa taasise nuuf nuuf haa taasifamu jennee gaaffii waan dhiyeessineef jecha hojiirraa dhaabsifamne dirree irratti hafneerraa jalan namoonni biroonis kan yaada isaanii sagalee ameerikaaf ibsaniiran haala jireenya amma jiruu fi akkasumas ijoollee qabannee rakkoof saaxilamneerra jalan yuunivarsiitichatti itti aanaa pirezidaantii fi itti waamamaa dhimmoota bulchiinsaa fi misoomaa kan ta'an dr saamu'eel jiloo hojjettoota lakkoofsaan kanneen jedhaman kana yuunivarsiitichi dhuunfaatti hin beeku jedhanii yuunivarsiitii keenya keessaa hojjetaan hojiirraa dhaabsifames hin jiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa yoonaataan zabdiyoostu gabaase oduuleen har'aaf qabnu kanneen nu waliin tura. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo egeree Gaazaaf karoora pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp qaban isa lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessaa kan baay'inni isaanii miiliyoona lama qabxii sadii ta'an hedduun isaanii naannoo sana gadhiisanii akka baafaman jedhu kan deeggaran ta'uu lammiileen Israa'el warri siyaasa keessatti murteessoodha jedhaman kan simatan ta'uu fi baqattoota jajjabeessuu jechuun seera idil addunyaa sarbuu jechuu mitis jedhaniiru gabaasa liindaa giraandistaayin bafqaaduu morodaatu haalattaanuun dhiyeessa.
paarlamaa yookiin kennisetii mootummaa israa'el keessatti warreen yaada gara mirgaatti harkifatu yookaan yaada rincicaa ta'e leellisanu dilbata dheengaddaa wal arganii yaada pirezidaantii yuunaayitid isteets doonaald tiraamp isa lammiilee paalestaayin miiliyoonii lamaa fi tuqaa sadii ta'anu gaazaa keessaa baasanii biyya biraarra qubachiisuu akka deeggeranu beeksisaniiru. ministeerri maallaqaa mootummaa israa'el beezaaleeli simootiriich ministeera ittisaa biyya isaanii keessatti abbaa taayitaa godaantotaa kan akka lammiileen paalestaayin gaazaa gad lakkisanii bahan taasisu hundeessaa akka jiranu ibsaniiru.
sheeklii yookaan maallaqni nuti godaantota jajjabeessuuf baafnu isa nuti irra deddeebinee lolaaf baasnuun gadi baajatni karoora kanaaf gufuu ta'uu hin danda'u kun karoora biroo miti waan jijjiirama seenaa qabeessa baasnu. bahaa giddu galeessaaf Israa'el keessatti fiduu danda'udha.
miseensa paarlamaa israa'el kan ta'an simicha rootmaan lammiilee palestaayinii bakka biraa geessanii qubachiisuu irratti yaada miseensonni liigii arabaatii fi biyyi masirii dhiyeenya kana dhiyeessan irraa waan qabatamaa ta'e akka hin argine dubbatu yaadichi dhaabbanni yuunaayitid isteetsi shororkeessummaatti ramadde hamaasi ittuu keessatti hin hirmaatin bulchiinsa palestaayinii gaazaa keessatti ijaaruudha dhimma kanarratti akkas jedhu miseensi paarlamaa israa'el kun.
People will say, let's rehabilitate Hamas.
Namoonni Hamaasiin deebisnee haa dhaabnu. Hamaas akka humna isaa deebisee ijaaru carraa haa kenninuuf jedhu. Kun akkamitti furmaata qabatamaa ta'uu danda'a? Balaa qabeessa. Gaazaadhaaf balaa qabeessa. Lammiilee Gaazaatiif nageenya naannootiif balaa qabeessa.
Hayyoota Israa'el mana maree keessa jiranuu fi warreen ilaalcha gara mirgaatti harkifate leellisan keessaa tokko kan ta'ani. Iyuujiin Kontoroovichi jaarmiyaa imaammataa Koholeeti jedhamurraa waan jedhan qabu.
We know that in time of war, Yeroo waraanaa baqattoonni akka jiraatan ni beekna. Afgaanistaan keessa, Siiriyaa keessa, Yuukireen keessa buqqaatota miiliyoonaan lakkaa'amanitu jiru. Kamiin isaaniiyyuu duguuggaa sanyiitiin jedhamne. Baqattoota akkasii amma uumamuun kaayyoodhaan raawwatamuu hin danda'u. Garuu immoo akka bu'aa waraanaatti addatti ittisuun hin barbaachisu.
Bakka buutuun dhaabbilee bilisaa yaada kanarratti waliin galanu. Haagit Ofraanii dhaabbata Israa'elii Piisnaaw jedhamuu fi isa pirojektoota namoottan qubachiisuu hordofurraa akkas jedhu.
This is not voluntary.
Kun namoota fedhii isaaniitiin kaasu miti buqqisanii bakka biraatti geessudha. Kun yakka safuu hin qabne. Jireenya namootaa erga haala gaddisiisa keessa galchitee booda bakka isaanii gadhiisanii bahuu barbaadan jechuun sun fedhii isaaniitiin dhiisanii bahaa jiran jechuu miti.
Miseensonni Keneseetii Israa'elii hedduun Gaazaa keessatti bakki lammiileen Israa'elii deebi'anii irra qubachuu qaban 21 akka qophaa'anu barbaadu. Isa bara 2005 yommuu Israa'elii guutummaatti daangaa sana gallakkiftee baate ture jechuudha. Daani'eel Waayis waggoottan dheeraadhaa fi hoggantuu quubsamtoota Juushii nama turteedha. Gaazaatti deebi'uudhaaf qophaa'aa ta'uu ishee dubbatti.
The people of Israel are ready to fight.
Uummanni Israa'el lolaaf qophaa'aadha. Godaansa lammiilee Gaazaa irratti yaada Doonaald Tiraamp raawwachuuf qophoofneerra. Kanuma wajjin uummanni Israa'el galma tsiyoonummaa guutummaa Gaazatti qabsiistota Yihudotaa qubsiisuudha. Galmaan gahuuf qophii fi fedhii qabna.
Quubsama Yihudotaa Gaazaa keessatti deebisanii ijaaruu fi abdiin jiru waan hin fakkaanne fakkaatus Israa'eloonni irra caalaan isaanii Hamaasii egeree Gaazaa keessatti ga'ee tokkollee qabaachuu akka hin qabne irratti walii galu. Tokko tokkos falli hundarra gaariin Filisxeemonni irra caalaan isaanii Gaazaa akka gadhiisan gochuudha jedhanii akka amanan ibsa. Gabaasni Liindaa Giraanistaayiniin VOAdhaaf qophaa'e kun. an bafkaadu morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata kan jedhutti dabarran waliin tura. Dilbata darbe bitootessa sagal bara 2025 abbaan gadaa 71ffaa kan Booranaa Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa Booranaa 72ffaa Booranaa Guyyoo Booruu Guyyoof baallii dabarsanii jiran sirna godina Booranaa Bahaa Aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Badhaasaatti gaggeeffame irratti abbaan gadaa baallii kennan Kuraa Jaarsoon gadaan eebbaa fi nagaan aaboo dabarsee waliif kennuun adda isa godha yoo jedhan kan baallii fudhatan abbaa gadaan guyyoo boruu biyyi tokkummaan akka dhaabbattu jechuun waamicha dhiyeessaniiru galmoo daawit ardaa jilaa badhaasaarraa gabaasattaan nuuf dhiyeessa.
Ardaa Jilaa Badhaasaa godina Booranaa baatti argamutti kan gaggeeffamu sirni baallii gadaa Booranaa jila guddaa ganna saddeetiin dhufu kan kabaja guddaa qabudha jedhu ogeeyyiin aadaa. Daa'imman, ijoollee, dargaggeessii fi jaarsi hunduu akka akkaanii sadarkaa isaa keessatti kan hirmaatu sirni kuni biyya alaa fi keessaallee keessummoonni hedduun Ardaa Jilaa Badhaasaatti argamuun irratti hirmaatanii jiran diida adii abbaa gadaa hawwattu warra abbaa gadaa guyyoo boruu waliin baallii fudhate keessaayyuu.
Akkuma dhalannee iyyuu akkanuma hojjannaa kun akkuma mul'ata ijoollee gammee dabballee gammee didiqoo gugurdoo kuusaa raabaa taanee am baalli fuun. Waan baallii kanarra guddoo gammannee akkansaa gammachuu garree.
Yaani maqaan kisaar nuura jedhani aduu lama xaarriiti. Fuudhichi homaa gargar wanni adda addummaa jirti hin jirtu. Ammoo garuu aadaan tuniini aada baratamtu aada jaalatamtu aada dimokiraasii tanami seeraanaan guwagan geettan walti kennu kanami jaalalaan walti kennu haloolii homaatu kees hin jirre jaalalaan walti kennanii oromoolleen guddoo jaalatteetti gammaddee akka dassatti hirmaantee kabaraan fuudhan caalatti dhufuu jirti.
Kanaan dura VOAdhaa fi bara gadaa kiyyaa qormaata hedduutu ture jechuun kan dubbatanii turan abbaa gadaa kura jaarsoo abbaa gadaa torbaatamii lammeessoo guyyoo boroo guyyootii fi guyyaa kan baallii dabarsanii jiran.
Goorooni didhaa didhaan hin dhukkubdidhan danfaaf dadhabbiin adoo jirtu kutannoon itti cibranii aadaa tana dabarsan gadaan Oromoo gada nagayaati. baalli ganni saddeetii of hixxee halkan hin dabarsin ayyaan eddee guyyaa sunti nagaan kennite ammallee wanni addi godha oo baalli oo booran nageenni na dabri ormaata na dabri roob na dabri sug na dabri milki na dabri bultumii waliin jedhee nagaan himiyyuutti kennaa jechuudha. Tana Oromoo malee namni akkas jedhee sulxaan wal kennu addunyaarra hin jiru.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo uummanni godinaalee Booranaa keessa jiraatu rakkoo hanqina bu'uura misoomaa miidhaa hongee irra ga'e irraas kan hin dandamanne waan ta'eedhaa fi mootummaan bu'uuraalee misoomaa uummata kan dandamachiisaa jedhan akka qajeelchuuf gaafatanii jiran. Abbaa Gadaa Guyyoo Boroo Guyyoo Kura Jaarsoo irraa baallii fudhatan.
Haasaan guddaan abbaan gadaa duraanii Kura Jaarsoo. waan kee dabarse waan gooroo kan saddeettan armaan duraa obbaafatee illee wal qabsiise waan guddoo dubbate tokkummaan jiraachuu qaba. Misoomni nageenyi keessumaa tokkummoomne nageenyaan akka jiraan akka nageenyi hin cimee tokkummaan hojjanne akka barumsa fuulduraa akkumaadaan jijjiiramte gara ammayyaa jijjiirama deebuu jirtaan. barumsi ilmaan teennaallee fuul dura deemee barumsallee ciminaan walumfaan akkanuma akka cimsine jabaan dhaamachuu barbaada.
Jila gadaa ardaa badhaasaa kana ollaa biyya keeniyaarraa aangawoonni bulchiinsaalee keessumaa gosoonni Oromoo keessa qubatan warreen akka Maarsabiit, Isiyooloo, Tanaa Riivarii fi kaan irratti argamanii jiran. Bulchaan Maarsabiit Mahammad Ali Abshiroo warra kan bakka bu'ee sabiyyooyyifate.
Booranaa gumii bal'oo. Oromoo balloo Itoophiyaaf keenya kee qubatu cufayyuu isan cuf yooyyifadhaa isan namuu yooyya ammallee yooyya nagaa fayyaa qabdu abbootiin gadaa taamma baalii fuutulleen arreebbisan jedhanii gammachuu tan qoodachuu gadhum demokiraasiyaan duuniyaa keessa cufir guddoo ta ameerikaanuun jedhan demokiraasiyaan suni afurtami torbeesso jirtii jedhan ganna afur afuriin deemti yoo isaa bat laaltu gana dhibba tokkoof saddeettamii saddeeti callaa ta booranaa tun ammoo torbaatamii lammeessoo jirti gadaa saddeet saddeetiin deemti yoo ati akkas hisaabdee laaltu ganna dhibbi shanii fi diddamii ja'a geetii jechuu addunyaa keessaa ta cufirri bareeddu ta cufirri cimaa aadateen ta gadaa ta booranaa ta oromootii jechuu barbaada tan akkas namichuuf baraachuu qabdan.
guyyoo dooyyoo qorataa seenaati jilli baranaa kun waan adda isa taa'isu hedduu qabaa jedhama.
Baalliin tabooranaati. Abbaa qa'ee jechuudha. Abbaan qa'ee islaafu abbummaan garuu biyyi taboorana ta'a Oromooti jedhani. Islooganni kanaan Oromoo hundaa yaamanii waan baay'ee si dhiba kan gadheen gaddaa ajaa'ibee. Jiilli tokko ka nam shaniin hooganamu ganamna bir dhufe nuti booranatti adiyyaatti citee hafee. adiyyaas cisnee hafnee namillee nurraan fatee boorana warri keenya booranaa sanyiin ta'een boorana abbaa warra dhibbi shaniiti iyyannoo dhufnee baalli kanarratti uummata oromoon nu himinaan jedhani itti meefi edayyuu jarsuun geggeessaa turre. Wanni kun tattaaffii amma waan kana addunyaa dhageessisuuf goonirraa kaka'e uummati citii hafuuf dhaga'ee dhufe jechuudha.
pirezidaantiin naannoo oromiyaa obbo Shimilis Abdiisaa mootummaan aadaan uummataa akka jabaatu hojjeta jedhanii gaaffilee abbootiin gadaa isaaniif kaasanii fi akkas jechaan deebisan.
Ardaawwan hunda misoomsaa jira mootummaan keenya. Ardaasa kanallee misoomsinaa. Tokkummaa uummata keenyaa jabeessaa sadarkaa hundatti fedhii fi hawwii uummata keenyaa milkeessuudhaaf jabaannee akka waliin hojjennu asumaan isiniif ibsuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa.
gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit boorana bahaa ardaa jilaa badhaasaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa oduuwwan har'a isin biraan geenye deebisnee isin yaadachiisuudhaaf hojii moodelingii fi beeksisawwan garaagaraa hojjechuutiin kan beekamtu shamarree qananii addunyaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu ishee akkasumas qondaaltonni mootummaa yuunaayitid isteetsii fi yuukireen haala waraana raashiyaa fi yuukireen gidduu jiru irratti mari'achuudhaaf akkaataatti waraanni dhaabbattu irratti mari'achuudhaaf saawud arabiyaatti kibxataarraa walgayii jalqabuu isaanii yuunivarsiitii hawaasaatti hojjettoonni dhibba saddeet ta'an sababa kaffaltii miindaan nuufaa dabalamu jennee gaafanneef hojii keenyarraa dhaabamneerra jechuu isaanii fi akkasumas Sudaan kibbaa keessatti kan muddamni itti fufeetii jiru Yugaandaan immoo humna addaa garasitti bobbaasuutiin eegumsan taasisaa jira jechuu ishee. Somaaliyaa keessatti namoonni meeshaa hidhatanii jiran hoteela tokko keessatti kan hoteela manguddoonni biyyootaa fi akkasumas aangawoonni mootummaa keessatti walgahii otoo taasifatanii jiran itti marsanii dhukaasa bananii jiran lubbuu namoota shanii galaafateera jedhamu. Qophii amma isin biraan geenyeen immoo sirni gadaa kan booranatti kabajameetii ture abbaan gadaa booranaa kan torbaatamii tokkoffaan baallii kennuutiin abbaa gadaa booranaa torbaatamii lammaffaatti immoo aangoo fudhataniitii jiru kun egaa waggaa saddeet saddeetiin deebi'ee kan ta'udha jechuudha. Turtii nu waliin taasistaniif guddaa goonee isin galateeffannaa ammas nu waliin tura.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna keessummeessaan har'aa an mitikuuf kaadu qophiin keenya bulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun tigisti gamme piroodiisarri keenya har'aa biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii har'aasuma irratti goolamna halkan gaarii.